Hey, God, my God, the God that created the heaven and earth, God of Shadrach, Meshach, and Abednego. <laughs> you know wetin I want for my life Nada. I beg all the thing where they pay me for heart, God, Lord, Lord, Jesus, Amen, God, Lord, and Anobi, Jesus, God. I beg, make it e bless me make i marry ada make ada love make e dey romance me ada ma o hey ada see my baby cloth hmm? hmm see ada romance see ada ada ada leave me there <laughs> ada make no leave me hey see as ada dey romance me o we are one. we have won what God has joined together no cardigan can put us under <laughs> i go wear you ada sí àsàdá dé èrò máa sọ àìmọ̀dì èrò máa na here my life dey na you dey cover dey cover my life. <laughs> mm. ah! Дима! Дима, Диками! Hey, make I put this love. Love now one thing to you. <laughs> Adam, my... Hmm. Nah, me get my wife. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah hey see my baby ooo adáadáa see my baby ẹfun ẹfun pink ẹfun yellow ẹfun green ẹfun white ẹfun green ẹfun yellow ẹfun ah ada too no fashion e too no fashion eh if you wear green go knack am toka you wear blue go knack am poin you wear pink go knack am jiga <laughs> i go knack am for you to know the love thing. <laughs> <laughs> you be like you no know me you see because i dey form mugun you think say i be correct correct mugun i no be mugun i know wetin i dey do <laughs> hey chinyere yeah i don suffer me wey i come hustle for ghana here i come send you money wey you dey cry say money money money i come help you send you you use my money go cook for <laughs> eh, eh, eh for that useless boy wey dey dey call am abi you think say i no hear i know you. i i dey hear everything now i dey come you think na here i dey talk to if i catch you you don die if na dream i meet you you don die if na face to face i go you i go na i go kill you if na because of you i go go jail abeg i dey come no no worry i leave you for now no if i no see my money tomorrow oh. na na na thunder go fire you wanka because we are here abeg no vex jare ọmọ àlè lórí burúkú abeg no vex adaada adaada ee eh. no vex na that useless girl na dey talk to nigeria you no go now but i kalu i dey sorry hmm? since wey i dey for dis gate dey dey knack gate you no answer me you dey here you dey talk for phone Abeg, something dey do you. na one of my useless girl for nigeria na dey na dey do me anyhow see my life. ew kalu. wetin dey do you sef why you dey laugh now oh is it funny. eh chineke no vex e no funny as you you be like dis you carry this your two left leg they get girlfriend for nigeria ah. you leave ghana as get food, your ghana rich with big big uku you go nigeria they go get girlfriend your whole life don scatter o mm. railway like this you don pieces am for road thank you ah ah kalu how the money where they dey collect for this house is who i know you so now get they carry and they go give abi you think say my eye tired apart, I be my ear cutting, bud dey i no hear all the thing where they talk for phones since morning. ada can i ask you one question. i dey hear. Uh, eh, ada mm. say you don't fall in love before. ah which time me and you start love where we begin kiss which kind mumu question be that one now. just answer my question say you don fall in love. if you know say you no get better thing to talk make i comot for here for your front i dey go inside. Uh, e dey your body. she as e be carry all eh. your money dey go give girl for nigeria wey get full for ghana. oh no see i know say she no go fit answer that question like lie i never see a woman like this for my life wey hate man like this girl wetin happen but man no lie this uh, woman talk to me o oh. yan na na correct yan na this girl yan me o oh. if if i no be mumu sef why i go leave ghana here go send money for for girl for nigeria na i go dey use my money dey cook for another person how ah, i dey craze if they if they no tell me sef i suppose know say i dey craze for ghana here where uku full everywhere different uh, kind of uku fosuwajin uku dey Eh, land cruiser that one that one dey then we take different name name name it as you like different kind of hook i dey craze but <laughs> man no lie you <laughs> Hey, hey, chinyere man no see you ni you you make this girl dey talk to me anyhow. talk to me about love. ewe ewe chineke And ndị ofe Manu? how did you say inside my room i no even know me sef i just meet myself here oh. chineke like say i dey sleep work you it carry you enter here What's be the meaning of all this nonsense now dey more as i did so eh as you look me so jeje jeje na here i dey o. Eh, eh, wait wait wait wait how my brother uses your neck. i go explain the bra explanation to you i go everything get explanation. wait As I did like that, na Naya begin to dey waka. Dey waka. Dey waka. I move like this. I move like this. Na Naya stand like this. As I stand like this, na Naya come begin dey waka with le back. Dey waka with my back. Dey waka with my back. Dey waka with my back. As I waka with my back finish like this, I turn to the left. When I turn to the left, eh, Naya run. You don't get mad. me ask am say wetin my brother dey fight for im throat. Na true o. So eh, wetin happen now? Uh, mr kanu see i don tell you ameta i don tell you say i no be kanu kanu go kaduna i say i be kanu eh. how dis thing come enter you like this wetin happen. i no know na jeje njeje i dey go for the dis thing o oh. i come see this cloth for road na so you rob me rob me rob me rob me till i roll roll roll enter am i say wetin be this now oh? when i go look again na here i see the make up wey dem slap me kpa this one go come slap me this one go do like this do like this na here i turn like this i come think say e don finish as i say make i bend for that corner Now here you see this bra we just hook me for heart like that, attack hey hey hey abeg you no know as e enter your body make i tell you Now as you dey so na so my brother go meet you you go enter market like this Our oga will see you like this. which beg you dey beg Now so they go meet you i no tell you na so you. Hey, Our oga don't come i go show you today. god Cash you today. say so stay like that though. You guys are useless people. You guys are stupid. How many times have I warned you not to fight in my house? I told you several times, this house is not a fighting arena. Okay, now this mumu boy o oh, na him carry all my clothes for where i put am where can even carry the thing where they use the do to match for clothes? put am for him face fifty thousand naira Now i don't know who carry am i don't know who thief am for my room you see. fifty thousand naira oga abeg we don't do court tell am maybe we put this thing down. Eh? oga i don't know anything Oh ah me him. jimoh ejikeme ah i know they steal for my lie i know they steal for my lie lie lie. you you know the thief you know the thief how my bra use enter your neck how all this thing use enter your body. what were you doing in our room. You will return all the clothes you stole, buy new ones, and return them. Two. Then you stole 1,000 Ghana cedi. You have to pay her back. Three. That is my judgment. Oga, as he called you, sir, I won't suggest, sir, if we say, if we buy that clothes out of the money, make you know, be say I go pay money no. separately. My word is law. Just do as I say. Get out of my sight. God, as your British lordship. Just get out of my sight. All this mumu ndi o fẹ́ ma no English na yín ní speak mumu boy. Second slavery. Thank ah, you ọ̀gá. Abẹ́kọ̀ wọ̀nyẹn jọ. Second slavery. Second slavery. Hmm. This girl a very wicked girl o. Oh. She can't lie say I still have 50,000 naira. Why this girl can't do like this to me now? She na crime say I love her. Hmm. na why I go tell everything wey this girl don do for me oh, for this house ìgbádùn dì fóònù. ọmọ ń kálukú kọ́ ń gbẹ́gun rẹ̀ sí náà ń nà ó ń dìmọ̀ púpọ̀ mi dìmọ̀ I didn't know say you sabi cook like this o. Mr. wey carry all this leaf wey oga dey chop put on top. Na who teach you? Ada. E <laughs> be like say you no sabi me o. As you dey see me so I be original cook. I fit cook anything cookable for this house. I don cook for Eko Hotel. Even I don cook for Uncle Fashola and Brother Tinubu before I come Ghana. I Asiam, you sabi cook well well. you come carry you come Ghana? You wey work for Eko Hotel. Uh, <laughs> hey, Ada ah, with the question no. <laughs> you no go believe wetin carry me come. Nothing but destiny. Na destiny carry me come o. Oh. Eh? Okay, if I no come Ghana, how I go meet you? when you know say you be cook you qualify well well dem give you rank you come carry your leg from that una lagos wey far carry am come ghana wey far for here come apply as cleaner begin clean oga room clean oga car clean oga workshop everything eh why you no come as person wey sabi cook. all in the name of love ada uncle ojo don get cook and if i apply as cook you wan make dem comot you for me. tonga go fire your yansh there make i tell you uncle na better person. I don gree with am here for dis house for two good years. You no fit do dat kind thing. You dey here dey tell me say oga go comot me because of you. You wey your belle be like wetin I no know. Now make I ask you. You tell me say eh, if no be say you come Ghana you no go meet me. Wetin be the meaning of that one? Because me I no understand. Mm. Mm. Mm. Ada. So you wan dey tell me now say you be you be small girl you no know wetin I dey do. All these things wey I don dey do dey dress dey do all these days. Eh? you no suppose know say i love you i love you and i wan marry you. na <laughs> now i know say dem don dey drive bicycle for your head wetin be the thing wey you sabi for love wetin you know wey dem dey call marriage you fit spell am spell marriage you no sabi take your time o oh. no come here come dey tell me mumu thing o see as im be just do work. Uh, but uh, no vex uh, eh, but ada i wan do am i no know how i go do am na àgò tó ṣe I don't know àgò do and who I wan tell eh. no go hear me now no be as you come here do like mumu so na you come tell me say you wan marry me you wan dey tell me about love o oh. next time you go go ask your same people all those your friends wey una dey carry una mumu leg dey go chop uh, nonsense up and down for street eh. how dem dey close dem especially the one wey fine like me wey dey do makeup wey dey match together how dem dey toast am you no go carry rice wey no done come dey tell me say you work for a hotel na that one i wan use collect money for bank dey hear me your ear open i no be ghana girl you dey hear my eye no tie wrapper o i craze well well you dey hear. Hey, I don't understand be that. Mm. I be say I go go look for somebody and I go I go do am for you. Mm-hmm. I don't understand. I, don't I go do am for you. If you don ready, come. Thank you. You know, see, since then transfer my parents come this Ghana and you know say na still this same ghana i graduate now i don finish school my cv just dey nothing bros wetin i fit do for this ghana sef. very simple anything wey you fit do for nigeria you fit do am for ghana. ah you sure bro. Don't worry na you have your cv here. ah i get am o. Oh. okay don't worry when i collect it, i go and submit ah, to one of my friends. you mean say you go help me. Ah, i go do am for you na. ah bros you too much. bros you sure you be sure bros. you dey waka here. I hear. no be this place no be no i get where i dey felix na evening kind of time na in the waka go the waka The waka The waka The waka sister I beg. where did they chop one shey here yeah, uh -huh. na here. <laughs> ah. felico felico ah ah ah ah. Ah, baddest guy I ever lived. Oya kata kata kata. Well, ah, ah. how you take know say na yam? You wey be say I know your kurukere because e get one proverb wey dey say na rat dey know as rat dey ah, know omo you try but you oh. suffer me no be small ah wetin happen na this my girl matter na him carry me come wait wait wait make dem make dem give you food just make dem give you food no be food matter dey do me oh. wetin happen i dey serious this girl wan kill me wetin happen this time i no even know the method how to see see no be here we go talk that kind thing i go come your house in the evening we go talk am ah i come chop for here you see me now see my bros ah no in the evening i go come eh make dem give you food madam abeg help me carry food come come give my friend. abeg make dem give me cassava iyan olomi make dem give me cassava make dem give me cassava. hey sha sha sha sha. Mm -hmm. ah. you dey enjoy the food. i dey gbadun am no be say only enjoy. Mm -hmm. hmm. ah na only ghana dem know the original cassava mm. for our own place na fufu dem dey take do am. Mm. but na you go pay o. i go pay uh -uh. waba. Uh -uh. Mm -hmm. mm. so wetin dey happen how your boss na. my oga mm. na program man mm. dey there o dey shout na me that man suppose be. Mm na three times e dey talk for year. three times. i dey tell you i dey write am down. Mm. Mm. see Jimoh if you really want to toast a lady there must be a seductive expression mm. all over your face so that the girl will know you truly love her. Hey! Shada! Ah! I talk am. I no fit lie you. You be real dull for this toasting machine business. Good. this is the first thing you have to do you have to look straight down to her eye like mm. maybe dey shine your eye on top im own eye make because if you no look her eye then if you dey look down she go look down on you too. Báwo ni lè gbà dáadáa? Listen to my song first. Adam. Jimo. I know if it is sleep, oh. oh, Adam. Eba. I know if it is waka, oh, Adam. Oh. Ada. You don't do. Hmm? No say anything. Adam. Jimo. Hmm? What happened? Ada, I beg you in the name of Almighty God. I love you. Ewe. Jimo. Nalekwe Jimo. Ese? I beg you, marry me. You won't marry me, Ada. Ada, Ada. Unugo? Eh? Ofu. One. All the salary wey Oga go begin give you after today, Now my own account, Ada, Ada, I go dey go. You agree? Jimo! Eh? Uh, I, I, I, I, go agree. I gree. Aha. Uh -huh. That one don't go. Two. Abo all the work wey me and dad dey do inside this house na you go begin do am you go sweep you go clean ground you go wash oga cloth you gree say you go do am as you go do agree <laughs> agree agree wetin you dey do there eh? oya oh, come sit down begin wash no be to marry you. Ah, I go go marry me abi. ah jimo I don't know. Yeah, come. hey ada thank you. yeah i go bring my pants Oh, ada thank you. you go wash pants you gree. i go wash yeah, oh yeah, oh, yeah. sit down. ada thank you. sit down sit down. ada thank you. stand up first. ada thank you. <laughs> Oh yeah. Yeah. begin wash am. ada you go marry me. i go marry you jimo. jimo eh, jimo. ah i love you my baby. dey wash. ada ma nwere nwere ga àdáàdá àdáàdá Jímọ̀dé wọ́ọ̀ṣì ṣẹ̀kẹ́ adáde dáǹsì ṣẹ̀kẹ́ ọ̀là lọ́ọ̀fù ṣẹ̀kẹ́ adáde dáǹsì Jímọ̀dé na nà lọ́ọ̀fù lọ́ọ̀fù àdáàdá abẹ́ kárí pàǹtí kọ́mù kárí búrà kọ́mù wọ́ọ̀ṣì wọ́ọ̀ṣì. Jimoh how far now. I dey. Who get this pass wey dey. Na you get am. See that thing wey you teach me wey you say eh, as i do am for my girlfriend like this the girl just fall yakpata she don fall in love now now ah really yes now but she come tell me say if to say i wan love am o e get wetin i go do for am o i come say wetin she say i gats to do everything wey she wan make i do say if she say make i do this i must do am i say na that one be difficulty na ya agree and i don sign my death warrant i ah, say na so. ah wait o oh, wait o oh, oh. you mean say your girl tell you say anything wey she wan make you dey do make you dey do am you think say that one na love. Uh-uh. omo uh -uh. who be this your girlfriend wey you dey talk about. ọ̀fẹ́ uh, ni kò leave that matter. <laughs> you go dey rare see i go jaye see. anyway you just have to be very very careful and don't get carried away in the name of love okay. Uh, no worry na your parcel be that. ah okay anyway thank you. yeah no worry we go dey see. It's Jigsaw on the beat. na you dey sweep again we say you come start do other job. wetin cause are you there eh wetin cause are you there eh abi i resemble the gate wey oga put you. no no no no be fight now no vex uh, you know oya oh, yeah, continue sweep o come see o uh, two battery dey here you know here go carry your family make you carry the two battery okay? yọké ọbọdé sàn àmì ẹ̀bọ́ na wetin no concern dem na im dem go dey chook mouth war eh na im dem go dey chook mouth war eba eh, bush eh, yelai na wetin no concern dem dem go dey dem go dey dem go dey do ara you sef no vex make you beg your papa. Eh, adamahun um, werim kutungba adahadan. Mm àdáadáa àdámọ́ eh, wẹ́rẹ́ kò tó ń gbà àdáadáa àdáadáa eh, I go work all the work for Ada, na me go dey do am o. I love you Ada. Adam kpọmọ ekwu tún gbà. Ada Ada ngẹ́gẹ́. Eh, hmm, Ada my baby. Her daddy only wire for the breeding. <laughs> Her daddy breed across my house. Her dad my only shows. waiting do you? You no know say if you dull, I dull. You get headache, I get headache. You crash, I crash. Oya tell me, waiting to you? Tell yes, me. problem day. Mm-hmm. Problem day. Even if I not tell you, you no suppose know say problem day. Problem day problem dey for my dad na dey live i no know abeg wetin be the tell me the problem. Um, jimoh wait o oh. you you wan tell me say you no know say today na ten oga never pay us salary abi you don collect salary. ah na true you talk as i dey so wey you see me so ah omo me sef broke no be small yeah. but hey, hey wetin we go come do now and wetin we fit do now maybe we make me and you go meet oga make we go meet am we need money me hey! Eh? need money. you go go meet oga. Uh -huh, you no fit. ah me i no go fit go meet oga o ah i no go fit go try and go meet oga which mouth i wan take talk when oga dey stand for my presence. chimo na lekwe on here. chimo hmm? you no fit go face oga and na you tell me say you wan marry me you love me so you no get mind to go carry your two eye like this go look oga go talk and you dey tell me say you you, you wan marry me me i no fit follow man wey no get mind to face anybody. ah <laughs> god forbid ah i no know say na that one you dey talk now ah uh, oga no get any liver reach me o oh. me i be three and a half man as i dey i be three and a half man wey strong kakaraka i go face oga i don face person wey senior oga ah. Uh, for our Adama. I go do anything for my Ada. Mm. That one don't do. If na so, oya make we go meet Oga. But make I just tell you the one way I wan tell you now. We go go. But if we don reach there, Jimoh na you go talk. Hey, na me go talk now. I go face am. I go face Oga. I go talk to Oga. I go tell Oga say make he give us our money. You sure say you go fit? I sure. Eh, no wahala na make we go. Eh, eh. Yeah, make we go now adama nwere nwere mgba ada ada ada ada make we go make we go meet oga adama nwere stand up make we go meet um good afternoon oga we are fine sir i hope there is no problem oga no problem o na jimoh say e get something wey wan ah. follow you discuss wey dey very important na why i say make i escort am come be that Uh, Jimoh, what exactly is the problem? Oga eh, na Ada see make I. Jimo. Jimoh. Eh, Oga na na me. Na eh, I come see you. I don check the calendar na ten and I see say you never give us our salary. So I come go meet Ada. Ada come talk say you never pay them too. So I come talk say make I come meet you so that you make you no forget us. Jimo, e be like say craze dey for your head abi? Something don dey worry you. When we dey come for road, you use head, you use that hit wall because you don reach here i don dey mention my name i don dey warn you i dey warn you o if you dey talk wetin dey dey mention my name put for your matter again. oga abeg no vex no be me o i no follow am talk anything o. Uh, i'm indeed very sorry about the lateness okay something came up and they were trying to sort sort it out you know uh, before long it will be all right and your salaries will be paid. Yeah, I'm okay, sir. It is not in my character, okay? I'm sorry. Eh, Oga, eh, if you won't eh, pay me, eh, pay my, my money for... Jimo. Ada, Ada. Eh, pay my money for other accounts I go collect am from her later. Hmm. Uh, why? oga na problem e bin get with him atm card o you carry card go put am upside down put am inside machine the thing swallow am since that time na him don get problem wey he dey always beg me say make i dey help am use my card collect money come give am. Uh, it's all right if that is the way you guys want it. <laughs> oga na so. okay thank you very much. thank you oga thank you oga god bless you carry person dey lie for for for where oga ah, dey you don talk carry your leg comot for road make person pass. better food na money kill am ooo adamma pekenpekenka jimo jimo. ada. biko bịa hia jọ. ada ada adamma. make i do like oga now. jimo. make me do do like uh, uh, my ada. Hey, eh, yes, Oga. Okay. Where is my food? Your food is inside the, the, the kitchen. Make I go bring am. Bring my food. Now. go bring am, Oga. Now. Hmm? Adam Adam Adam. Adama nwere ekutu ma bebi òyìnbó. Ada ada ṣe ada. Ah, Jimoh, it's a big cook, no be so. Ah. Na woman ain't got supposed to speak to you ah you sef like better thing no be small see as you dey munch the food <laughs> abi make i take small out of the food. Какие так? Ах. You say? I say e be like say I fit take small out of. As you just talk say you won't take some more now, the love wey I just get for you just. Ah! Why I be like this Age man again? Hmm? Very stupid man. Eh? Are they sorry? Eh? Eh? Your wish is my command secondary school Ipaja. Eh? beg make you finish everything. Eh? Ah, no be Oga that. <laughs> <laughs> this and that oga no fit come for this time lie. lai oga wey be say na program man. okay come chop. ah uh, no first abeg. come chop jimo jimo ah, the cook sit down. hey Adam, adamma nwere nwere make i chop. chop chop <laughs> take care chop am o i dey come. Uh, <laughs> Hold on. small. Go small. Sorry. Small. Yes, sir. Small, small, small. Yeah, it's okay. Welcome, sir. Welcome, sir. How are you? Yes, I'm Carlo. Yeah. Is there any problem? No, no, no, no. Are you sure? At all, sir. All right. Welcome, sir. All right. Yes, sir. Give What is this? Hmm? Eating with my plates! when you go for december you sure say no be say dem use juju knock you why you dey do like this you wan spoil my life jimo emeka eh, no be so i don't know anything about them. per day wey i dey clean i can't serve your food say if you don't come i go carry the food come give you i no know say this monkey don't carry your food come the chop. Mm. oga wey do vex mm. hey mm. your life don start na o. This nine nine star. ten ten. ten sir. and listen carefully. If any one of you tries a thing like this again, huh, consider yourselves sacked. Such individual should consider himself sacked. Do I make myself clear? Am I making sense? Yes, sir. Sorry, sir. Yes, sir. No offense, sir. ah, ah, ah, ah. ah why you dey lie? Why you dey lie? You don't die. You don't die, you still dey talk ah you never die now let me tell you your own too much for this house tọ tọ tọ na only you dey here. kaalo kaalo onugi eh onugi wetin dey worry you you no go leave jimoh make e dey for im own dey use am do you make you no dey talk to jimoh like that i no like am o i no like am o mind your own business for this house o oh. mind your business. you we, you we suppose we suppose talk am true let talk am true le let me tell you your own too much for this house you go use oga plate oga plate go dey eat for dining you sit down like this with expensive wine expensive wine for that matter ah you dey mad your papa dey mad e be like say you be olórí burúkú from dungeon eh you dey mad you no be small shey na me you dey follow talk like that eh na me you dey follow talk like that your generation dey mad i go come consult amadiola for your side ogun for our side make dem do meeting kill you the same day you wey you wey carry face like for anya wetin concern you na me dey follow talk like that na me dey follow talk. Oh no, olóṣì ee one zero. Oh, my baby. Hey, sorry. No sorry, me, jo. Uh-uh. You can't leave me make I suffer for the thing we be say that you do. Uh, eh, you e no good oh. Oh, my Jimoh, me. And you know say I love you. Now all this protect wey you dey protect me so i swear Now you go make me just surprise you one day o oh. i swear say ah allah i go pro the way you i go use do himself. eh you go to love me no vex i go i, I go surprise you o oh. i go to surprise you one day. you sure. i sure now. you know say i love you nam. you love me. oh i love you now you sef no? i eh? go i go do anything for you too. oh mm. dalu oh. That's take. They're gonna rub my yansh. say na yansh, that idiot beat me. Oh. Mm. Jimo, you know say the love wey I get for you no be here. I for like help you do am o. But um, Oga fit go catch me for here now. Bikon, mm. make I dey go abeg. Okay. Hmm? Eh? Abeg, make I dey go before Oga come catch me for here. Okay. Just take eh, rub your yansh by yourself. I go do am. Thank you. Eh? You sure say you love me? Uh, and my beer. Oh. Ah! Ada love me too much. and she just come, touch me small, all the pains within my body just go. Ah! Ada man, yeah! Oh God, God go punish you. Ada on top everything wey she don do for me i still love am she collect my salary for so many months with the hope say she dey keep am for our wedding. hey wey things dey happen for dis house o oh. eh but ah, eh wait but she never tell you say she no dey do again now. Uh, eh why both of una come eh hate una sef like dis you no wan see am she too no wan see you why. Mm -hmm. that one na another tori for another. Shih Tzu on the beat. Ada. What did you do for my room at this time of the day? I no fit sleep. I can't say me I can't sleep with you. Please, when me and you not dey date, ordinary kiss, I no kiss. Now don't talk about the dreams we God create for your chest baby say na because of them you dey call me baby eh? at least make i carry them, play with them, romance them, hold them, swallow them, vomit them back. but you know say i love you now you be my baby you know say i love you. Ah, no i no fit do anything with you now i no fit o oh. me and you no fit do anything now. why. i no fit do anything o oh. no. because no no man don don follow me do anything before i never see any man before. You never see any man before. I never see any man before i bin dey wait for you before say um, if like we don do wedding finish you go confirm am by yourself but if you know say you wan confirm am now maybe make you come make you come confirm am by yourself. hey Elédùmarè i thank you very much o ọlọ́run àkọ́dá ayé àṣẹ̀dá ọ̀run ìyá jimoh ah what a lucky man i am so as e dey like this he never ah this girl be virgin. abi if you go come make we confirm am. no no no no confirm am no confirm am na the thing wey i don dey pray for my life be this as I did like this I dey ready to carry your cross. Oh, thank you, my baby. You know, say I love you, eh? Mm. Just no say anything, no say anything. Care, care before you talk, I'm gone. I dey go with that. I no go see anything. Yeah, God, oh, ah, see my baby. Hey, God, so you'll be virgin. Ah! Abi, you go come make we do I don't know, saying na so be virgin face dey be oh. See virgin. Ah, God, I thank God. So you'll be virgin. Mm, virgin. Hey. Hey, Adada. Agogo Fakulusa. So you be veggie. Hey, kíákíá jí mú àdé lọ kí o. Ọdún etí nù ó. Help Chineke. Na so this boy for rape person pikin this night. Help. Eh, is Shitsu on the beat. It's Shitsu on the beat. if I don't miss you. I've been waiting for you. if I miss you. Yeah. You will not be my fault now. You know, say I'm not the reason play. I need to make sure say everybody don't sleep for inside the house before I will come you style, style, style, style, come out, come with you. I know I've missed you, girl. Me say if I miss you, you know say I love you. Mm, but I dey Why now, Ada? Why? Why are you afraid? No, oh, why, why, why? Maybe if you won't do this time now, you go need to use condom. Or... all this one when they do every time every time so wey person they come up belle for you anyhow you know say if we can't am now e go don't reach sixteen you don reach sixteen sef no be say you go don reach. if you get pregnant now me i will take you to america. Hmm? yes. obodo oyibo. oh god. take you to america. america. yes that is where we are going to do our wedding. na already. Mm-hmm. Come pour am inside, vomit inside, put everything inside, carry my leg, do like this any style wey you want. Me, I don ready. Ah. <laughs> This ones are wicked. This ones are wicked. You don't even allow our hand. You rush out my money, Ada. Woman. no if you Did like eat your leg for this one. things like wetin dey worry this Jibo? you go just you leave your sense for inside room. Come out here. Ah, leave me leave me leave me leave me leave me you dey craze upon that go fire you you won't kill me wetin happen now. show me show no abi be waiting at the corner. you think say you wise Abby? you think say you wise. <laughs> wetin be the thing wey happen now jimmy i no wan wahala wetin happen. wetin happen you won't know wetin happen you think say i no see you for inside your oga room wey you and oga dey do kere wurukere so you dey date oga. you dey mad na you go date oga na you in fact you go calendar oga wetin be all this nonsense now no be the the the money wey me and you wan use do wedding na your oga say make i come collect. thunder fire you. ada strike you. ada thunder fire you. fire your head. your amadiola with our ogun dem go do personal meeting come fire you together. na so dem go use eh. your own blood too do amadiola meeting. na mumu you call me you know wetin i want from you all the money wey you don collect from me parapata korogodo from A to Z you go give me the money if you no give me or else. or else wetin you dey craze jimoh you dey craze you dey craze abi you leave your sense for for inside room is that why you talk to me wetin i tell you. when i say i love you eh you say you say yeah same here, or me too. Uh <laughs> -huh. i ever tell you say i love you you say say igbe mumu correct mumu you come call your come they ask me for money i tell you say i love you abi i tell you say i agree. you the man. all that money wey you dey talk my yansh like this my own yansh adaoko adaobi aa eh, eh, you don't chop am no money if you pass your boundary for inside this house i swear you go go back for where they bring you come you go leave this house mumu. you don't know anything i go show you See, i be proper yoruba boy. Mm -hmm all this thing wey you dey do man i go randa i go show you i dey tell you if you see me you go dey run because you no fit do me as i dey so i go do you yoruba i go use yoruba for you. see <laughs> dis mumu you wey be like cow wey dem deport dis your belle wey be like bread wey enter water since 1960 hey jimoh if i hit you in fact you dey craze me you no know say me i be correct lagos girl look me well o oh i be correct lagos girl i no be one of all those mumu igbo girl wey just lost wey biafra war carry come stay for ghana wo wèrè ní ẹ o mo ti jẹ wú ẹ mo ti jẹ gidi ni kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa ṣe fún mi nothing wey you go do for me i hear yoruba all the nonsense wey you dey always talk for inside this house i just wan make you hear say i dey hear i hear everything mumu boy say i say be fool. <laughs> i go use yoruba for you i go make you feel wetin dem dey call that yoruba gangan if you dey waka for road like dem go dey ask say wetin dey smell dey smell like adeniji adele kana wetin dey smell like opuko egoat dem go say na you. <laughs> i don hear. me you no know me you dey play with fire me jimo aka eji keme eji to keme. <laughs> Um, jimo you don do abeg come back to your question do your ear. ask me no need hear eh. i dey hear hear cow wey dem take go england wey dey happy how im go take come back. go ask your fa forefather for una village for east. na your mama na you go ask because you be olodo you leave your sense inside inside the hospital wey dem born you. you go come back as corn beef. jimoh you be corn beef ooo. na that corn beef na him go come kill you. yes because i go chop am. eh you go kill you. i go chop you chop you. that corn beef go kill you na that corn beef go make you. ah ah ah una una una i feel for you o oh. sorry eh this eh adafi kilo you don't know. ah eh but eh, i still love this my baby i love am well well i no just know why i no know why. you love you see this mumu they they they, they do you you see they talk about love you wey you suppose show this girl say you be confam nigga from nigeria you be correct guy you come dey form mugun you don become mugun be this na you come dey tell am you go dey talk tell me say you still love love wetin ah na one for you o i feel i feel for you wait wait till now. Ah. Yeah, you just dey talk your own ah eh, as i dey so eh, ah ah you don tire me as you dey see me so eh, i be nothing but jimoh confuse. all the fuse wey dey my brain don come dem don fish, ah ah come see as my life be ah. wey be say na igbo boy come dey advise me me. and see wetin you wan do na small thing like this if i tell you you no go believe wetin may i tell you. tell me. ah, wicked. ah, Arara. Ah, Eu. Meu café caiu do pão. Hey, ah, Arara. Arara. It gets home on the beat?

Badly yeah. ist King King Kia or uh, Dokum. Mm-mm-mm-mm. <laughs> dàpọ̀. what's this. Oh, na food. no this is what i call salt. salt not dey inside na the food where you say me i like salt. you argue with me. hey, <laughs> eh, hey. Eh, eh. Ah, ah. useless girl ah this kanu abi ah, wetin dem dey call e get brave, no be small. Why? Is it because You and I are dating? Must you disrespect me? Must you argue with me? This is pure soft. taste it. I don't taste them. Um, eh? Me, I no go short your ration. Na take am small small. Oh. Mm. you did this on purpose. You want to kill me, you will not succeed. And baby, I'm not for oh, you. Don't worry. So. Don't worry. Hell. I know how to deal with people like you. Hell. God, I am going to surprise you. Hell. Go. Go. Get Get out! Ọ̀gá. Open that gate. Yes, sir. Open the gate. Yes, sir. that grammar na him dey fear me you do you do do um, no do um, God first come wetin happen. na me. you be waiting. the thing wey you teach me say make i do na here i do for i pour am inside food. sada gbẹgẹdẹ gbidan. wetin come. oga say he go send the idiot away. <laughs> i tell you now. i say yes, i know my oga. Hey. i know wetin he like and i know wetin he no like. Hey. as he talk na so he go do am o. Hey, hey. that girl go go. Uh, uh, make all the riders now. No. oh. ada ada. wetin. jimoh. Uh. So now you. now me. Chineke. I swear to God. I swear to where dem bury my papa. Allah, uh, see. If I'm not sure, you shege for inside this house, make you say no be me. The trailer of Dangote wey they carry cement, e go jam you. You go see what I go do. Now my two hands like this, I go take carry this your boss. hold on like this, break up. Who they talk? You see I'm. na. Kalu wetin do me wetin i do. kalu even you sef follow abi. i no do anything o uh, eh, wait remove my own there. you go sit for inside this house if i no show you make you say no be me ala. adama mi tere nwere nwa adada je adada. abi na which kind disgrace be this one now why jimoh choose to disgrace me like this. Eh. and dis mumu useless government man boy tell me say he go do am and he do am. Hey. Now where i wan start from e don make me lose this this oga wey get plenty plenty money this multi-million naira man wey dey give me ada money hell i go do my own o oh. hey ada your own don finish for your eye dey dey carry malu pass your front anyway ah hey. i don't know wetin i go do i go show jimoh today say i pass am ordinary Yoruba boy na today go know. hello scoopy Now that they talk ada where you there? Now, wey the thing wey i say make you bring for me hey, eh, eh, I abeg bring her, bring her, bring her. am i need am na na na na na na na no they do like that na just bring her now comot for my phone thank you ah mumu if i no show you jimoh make you say my name no be ada i go show you say igbo blood e red pass yoruba people own stupid boy yoruba goat. Hey. Yo, you're welcome to my house, eh? Yeah, okay. You know, just feel at home. This is your house, okay? Okay. You understand? You give me uh, like ten minutes now. I'll get everything in place, all right? Okay. Good. Take care. Yeah, thank you, darling. Ada, Not bad. This man is rich. type of man. Okay? Ada! I was calling you. Did you hear me? I was calling your name. Baby, you don't what? make me fear. How? don't you ever call me baby again in this house. It's like you don't know what you stand for in this house. You don't know who you are. You are my house girl. You, um, yes, sir. Don't say yes, sir. Yes, sir. Now, this is it. I have a visitor who needs your attention right away. Oh, yes, sir. I don't want a yes, sir, from you. Stand up and do what I say you should do. Mm. Yes, sir. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two. This man don't peel banana, chop banana, or oh, nothing remain. See how he shout. One, two, seven, fifteen. Hey! Hey! Nick. Night, Sorry. Yeah. i said So how okay? Oh. Good. Uh, this is my maid. Okay? Okay. Uh, you just ask for anything And she won't prepare it, all right? That's as your maid. Yeah. Hey, now what penny papa bed net ne fi ha, wako we abet ne fi Ah, what fo we abet ne fi ama wa ya de wako fa we. And ah, we so. I wish you the same back to sender. Here the mate wait wait for papa papa papa swear to you same to you. It's 2 a.m. now. You think it's late? It's late. She's your slave ask her to do anything for you. You are the madam of the house. So ask her to do anything. She will do it. Yes. Okay? Okay. So go ahead. Slave, can you get me a panda yam with a vegetable soup? What is who now? Why are you nodding your, your head like lizard? Hey. She asked you, can you get me panda yam and vegetable soup? Simple. What is wrong? say yes ma. Yeah. Slave, add the um, croaker fish to it. Do you know croaker fish? She asked you, do you know croaker fish? I don't know croaker fish. Now the brother I know. She doesn't know croaker fish. She's a village girl. And village girls are like that. Oh. You are the madam of the house now. You need to be teaching her one or two things. She said, Panayam, vegetable, and croaker fish. Of course. That's it. Slave, go, go, come on, go, go, go and do that. She will get them. Okay. Mm. Oh. <laughs> oh, thank you. <laughs> Enjoy thank yourself, you. I love you. I love you too, man. Let's have hunger. <laughs> Chai. Oh, God. Oh. She can't rubbish me this one now. We best begin for the sleep now. Chai. No. Oh, where I want start from now? Nkan just come begin shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout. Ndimo, e no go better for you. Oh, God say make it better for you, another person no go gree. Hey, which can work with this one now? The person picking for the sleep. Eh? Carlo Alpha now. I do. Wetin I beg you help me see Oga. Oga. How dey find Oga. I don't check everywhere inside this house. I don't know where Oga is. Where are you see him? because me I don't check everywhere. I don't see Oga o. Where you go take see Oga? oga don comot now with his new wife ah the girl is too much eh black is beautiful na so they dey talk am if you see this girl na you as the thing say you fine before you wowo eh you no fine o oh. if you see this girl <laughs> you wan know uh, wetin the girl give me before she go this morning she give me five thousand CD. <laughs> na that kind of a girl i dey find to see for this house no be you get look say me and you come from the same village if not i go just beg amadi your hand and make you come down use e hand strike you make your head scatter for this wall wey for your back something they worry you no worry i know wetin i go do you njala. <laughs> ibina so na no say we come from the, the same village you irọ́ Omo, ọmọ adìkọ Omo. Ah. for this compound i go show you is Shih Tzu on the beat. It's Shih Tzu on the beat. I'm the one who just make per make house be like this. wey be say person go see the bath like say e dey face to face eh? that useless uh, that useless boy that i no know wetin dem connect am for great man for wey no know say eh, wetin dem dey call you kanu kánú kánú kánú. what did they do this one now. kánú why go dey shout kánú kánú maduguri ni wetin happen i say i no be kanu i be kalu kalu. that one na none of my business if you be canopy if you be kanu you kanu anything cashew you no concern me so you no get sense you no know say water no dey house eh so if oga come now wey you no pump water you go hear yourself. eh oh, water don finish. Eh, eh. water dey na im e make me dey carry pain Okay, I will go down. Stupid entity. Uh, let me let me go pump am. Ah, what come happen? As they make me, they carry bucket like say person dey uh, to to. first day na me i go na na me go dey do your work for you ordinary make you machine no go be for useless man. wetin happen? jimo jimo wetin happen o? three don first water now now. ah i don suffer. aja abeg come help me now pẹ̀lẹ́ wetin na. ada help me carry am now. ada. dis belle na only dis belle wey dey for dis my body so na you fit carry me reach america so tell me now the thing wey dey for the result shebi you don see am you tell me say you wan go meet nurse. madam I'm sorry to tell you. Oh, you're welcome. Thank you. Madam, I'm very sorry to tell you this. Due to several abortions you've had in the past, uh -huh. I'm sorry to tell you your womb is damaged. so you can't get pregnant again. I'm very, very sorry. I'm sorry, madam. Oh, God. Doctor, beg. Hey, go do now? Anything no dey wey we fit do? I'm sorry, madam. There's nothing I can do. Oh. I have other patients to attend to. Oh. Thank you. Chimo. Ewu Chineke o. Ada. Tell me now which kind wahala be this? don't want you. Hey. Eh, Male don't want me tete. Say make I no get anything to do with my oga. I no gree here. Hey. Ada. Now which year you won't get sense? Kai. Hey, eh, even your guy Pokuku come out for five good days. The man no gree come out again. Ordinary belle, no fair get sense and that when you won't get sense, Hey, if say I don't know, I'm go don carry my body like this, sit down kule. They follow my mumu gym, they work hard. they enjoy life, but because of money, and then your life don scatter. Hell. hell. Onye, eléyìí o. Ada, na mi me Kalu. Is it like it, man? Uh, Oga manager say he wan see us. Damager ka ọ damager. Ana m abịa adị come. Okay. these people they don't dey say the way they do person pass their own. Hell. Other manager. Hey, how are Manager the damager. Mm, how are now? Oga manager. Uh, abeg, I'm very sorry to disturb you people. As you are all familiar with me, I be the manager to Mr. Adesina Ojo. No, leave introduction. We sabi you well well. Eh, he send me to you people. Hey, money don come. so make I tell una say make una leave this house today. Eh? To where now? Ah, to where una come from now? <laughs> See this man. <laughs> See this man. Kalu, you see this man? <laughs> I never see him. Oh. If una think say whether una offend the man, no the only reason is that oga don go back to america with him family ah uh, ah, eh, eh, america wetin he don go to america with him you family you don land oh. and uh, he don make arrangements say make am pay una salary to una account una go comot here because we wan use this place for another business. oga damaja abeg i wan ask you one question oga no send you to me me ada adaobi adaaku especially hey eh, eh, hey. like no message. the arrangement wey you say make i give you i don tell una so. oga you don land na thunder go fire you. if una no comot here in the next two hours ghana police na go come evacuate una sef. you useless man heartless. me i don tell una na thank you. if you no know your ten dem ghana ten dem. see as he carry head like arsenal scoreboard. <laughs> chineke ụlọ eh, mma m nwere mmere mkpa ada ada hmm. ada ada eh. ọgọdọ fọ òyìnbó kparam ọdọọdún fi gẹbẹlẹ kparam ọgọgẹ ti pikini kparam ọdọọdún lùsì dán ada mmẹmọ kpẹrẹ kpẹrẹ gbà ada ada hmm. ada ada ada mama pẹpẹpẹpẹgbà adahada yabajaja adahada turuturu paka ada na Ada mama pẹpẹpẹpẹkuda. Amen. Ada mama.